radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi ndamubona hariya canke ubuhanga bw'ibyuma jedone cyubahiro niba urimo kumfasha kwakira telefone zanyu no gutunganya ibiganiro muri studio ya karindwi hano washington dc jeffrey mutagomano yamwumva kuri mikoro ikiganiro ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga iri n'ijwi rya amerika nk'uko bisanzwe rero buri munsi saa kumi tuba turi kumwe mu kiganiro nk'iki ikoreshwa rya interineti n'imbuga mpuzambaga ryariyongereye cyane mu myaka ishize ku buryo kuri ubu zimaze kumenyerwa nk'igikoresho mu nzego zinyuranye harimo ibyerekeye ubushakashatsi ubutegetsi ubucuruzi n'izindi ngeri zitandukanye isano iri hagati ya interineti n'abatuye isi muri iki gihe iragenda yishimangira cyane ku buryo mu myaka iri imbere bizaba bigoye gutekereza isi itagira interineti nubwo n'ubu ahenshi ariko bimeze gusa iyi sano igenda yiyongera n'imimaro ikomoka kuri interineti nayo irushaho kugaragara uko kandi ni nako havuka ibibazo bigendanye nabyo nko kunanirwa gukoresha interineti cyangwa izi mbuga mu rugero rukwiriye igahinduka nk'ikiyobyabwenge kuri bamwe nko kugira imyitwarire inyuranye n'iyemewe n'amategeko cyangwa kongera urugomo n'ibyaha mu muryango mugari n'ibindi abashakashatsi benshi biganjemo abakoze inyigo kuri iki kibazo mu myaka makumyabiri ishize bemeza ko interineti by'umwihariko imbuga mpuzambaga zifite uruhare runini mu myitwarire y'abatari bake muri iki gihe mu ruhererekane rw'ibiganiro ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi nsanganyamatsiko mu kiganiro muri isanga duheruka kugira twibanze ku byerekeye ihohotera cyangwa se ihohoterwa rikomoka ku mbuga nkoranyambaga icyo ari cyo uburyo rigaragara kuri izi mbuga aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi icyo gihe twari twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha akaba umwe mu baheruka gutsindira ibihembo by'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa twitter bari mu rwanda mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ruhare rwa interineti n'imbuga mpuzambaga mu guha icyerekezo imitekerereze cyangwa imyitwarire ya muntu cyane cyane abazikoresha icyo bimaze guhindura mu bijyanye n'imyitwarire cyangwa imitekerereze n'ibyakorwa ngo umuvuduko w'iri terambere utazamira bunguri ubumuntu mu muryango mugari uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye ubumenyi bwa muntu muganga albert gakwaya ngo adufashe gusobanukirwa n'ibyerekeye uruhare rw'izi mbuga ku mitekerereze n'imyifatire ya bamwe mu bazikoresha n'ingaruka zimaze kugira ku migenzereze n'imyitwarire y'abatari bake mu muryango mugari ndabona ubanza ku buhanga bw'ibyuma bakimushakisha ntabwo umutumirwa wacu araboneka ariko biramutse ah, ataraboneka reka duhite twakira ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko duhe ijambo Cyril ku murongo wa telefoni ikaza mu kiganiro muri isanga Cyril
amahoro amahoro cyane amakuru amakuru Cyril
amakuru ni meza turakomeye namwe mumeze mute turaho cyane uherereye he Cyril
Duherereye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka kayonza
ye aho i Kayonza ah, na- amakuru ahavugwa ni ayahe
ni meza rwose turashima imana hari n'umucyo muri ino minsi nta mvura ikabije none se iri kugwa
Mm. nuko rero wari uhamagaye kubera ino nsanganyamatsiko twari tuvuzeho ibijyanye n'imyitwarire y'abantu bakoresha imbuga mpuzambaga cyari igitekerezo wenda kudushyikiriza
yego igitekerezo nari ngifite Mm.
Eh, mbere mbere ya ya zino z'imbuga nkoranyambaga wabonaga yuko abantu uko bari bameze imyitwarire imitekerereze nta- uko byabaga bimeze kera ntabwo ariho kuri ubu ngubu bisigaye bimeze ubona yuko abantu twarahindutse Eh, abenshi ubona ko duhugijwe duhugiye ku mbuga nkoranyambaga umugabo n'umugore usanga umwe ari hariya ari ku- ari gucatinga n'inshuti ari kuganira n'inshuti ze umugore ari kuganira n'inshuti ze rimwe na rimwe ugasanga ntibita no ku burere bw'abana akenshi nk'umugore akaba arimo aronsa ariko ari kuri cati ntamenye umwana niba ibere ryavuye mu kanwa rimwe na rimwe akaba yamwosa mu maso cyangwa ibere akarishyira mu gutwi bitewe n'ibyamutwaye wenda nko kuri watsapu bitewe n'ibiganiro arimo araganiramo Eh, ngira ngo ngira ngo ni ibyo ngibyo bifitanye isano n'impanuka zigenda ziniyongera mu mihanda muri iki gihe U- u- ubona umuntu agira atya akagenda ashaka kwereka bagenzi be ko ah, a- a- atwaye imodoka cyangwa se ah, asa neza ugasanga yuriye umukoki nako umukingo
cyane rwose ibyo bintu bigenda bibaho ugasanga rwose abantu bararangaye cyane ugasanga mu- mu kujya gusenga umuntu yagiye gusenga ariko niba wenda njye nsengera muri kiliziya gatolika ugasanga umuntu ari mu misa ntakurikiye ahubwo yibereye kuri cati nabyo ugasanga ni ibintu ubona ko biba bitari byiza nyine bigenda bi- byangiza umuco ikindi ni ikijyanye no- ni- ni- ni- n'imyitwarire ugasanga nk'umuntu ibyo ibyo abonye kuri interinete usanga ari byo agenda akurikiza nk'urubyiruko rwa none a- ari kureba amafoto y'abantu bo hanze inyogosho imyambarire ugasanga ibintu bidahuye rwose
Mm. Cyril- iterambere iterambere ni ryiza ariko kandi nanone bisaba ko umuntu yirinda gu- gutwarwa naryo Aka- aka- akabanza akazirikana ko ari umuntu nk'ubu impanuka iraba ahantu aho kugira ngo batabare abantu ahubwo bakihutira gufotora Mhm. bakihutira gufotora kugira ngo batabare n'umuntu babe bamujyana kwa muganga usanga ikintu bari ku- ku- kubanza gukora ni ukubanza gufotora nimurebe ibintu bibaye ahangaha kugira ngo bihutire kuba batabara nk'umuntu bagahera muri ibyo ngibyo Cyril Ikayonza reka ngushimire cyane kandi tubonereho dusuhuze n'abatuye hakurya hariya za za Nyawera za za Ryamanyoni za Nyagahandagaza hariya bita kuri za videwo ha, rukara ku kimodoka aho hose Eh, ga- eh, i Gahinda aho kuri misiyoni Eh, no kuri muhazi hariya ku mbuto z'amahoro mwese mwese mukomore ijwi rya amerika rirabatahije cyane Cyril ugira umunsi mwiza
Yego turabakunda cyane namwe mugire umunsi mwiza imana ibarinde ye ku buhanga bw'ibyuma rero bambwiye ko umutumirwa wacu dr albert gakwaya ashoboye kuboneka Ah, albert ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika murakoze cyane kandi mbasabye imbabazi nagize ikibazo cya tekinike ntanamenye ariko mm, mbashe kuboneka murakoze cyane Eh, tugize amahirwe iyo tutakubona ntabwo twari buze eh, gushira inyota iyi insanganyamatsiko dufite kuko tugutegerejeho byinshi usanze turimo kuvuga ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu myitwarire mu mitekerereze mu migenzereze ya muntu Eh, reka tu- tuhera n'aho ngaho tukubaza urumvise byose rero yari arimo kuvuga bimaze guhinduka ariko ubundi kugira ngo imbuga nkoranyambaga zihindure imyitwarire biba byagenze gute niki kiba cyahindutse mu gutekereza
Eh, murakoze cyane Eh, eh, nta- nsanze arimo kuvuga bisa nk'aho birangira ariko ibyo yavugaga nibyo kuko ni ingero nziza ko imbuga nkoranyambaga ni ni ni kimwe mu bintu byiza bi eh, bitanga amakuru bi- umuntu atavunitse bishobora gutuma umuntu nawe ashobora kugira ijambo harimo bamwe mu bahanga cyangwa se mu bakire mu bavuga bati "Oh, kugira imbuga nkoranyambaga zabo bwite birusha kugira eh, i- ingoro nshingamateka kubera ko uvugira aho ushaka kandi ntagire n'ukuvuguruza ntugira opozisiyo muri ibyo bintu ni ukuvuga ngo wivugira ibyo ushaka mu gihe ushaka bikunezeza bikazamura iki- icyubahiro bikanarema wowe eh, uwo wishakiye uwo bita mm, self u- uwo bita umuntu ideal umuntu bakwita umuntu wiremeye ushaka ko rubanda ruzakubonamo ni nako rero eh, eh, uwo muntu rero iyo abantu bamwubashye wa wundi wiremeye uhishe wowe nyawe ufite eh, ibikomere ufite ubwoba ufite eh, ubushobozi bukeya icyo gihe u- u- wowe nk'umuntu eh, ubikoresha gutyo twe tubyita inzira iganisha mu nzira yagutse iganisha mu- mu- kugana mu biganza by'indwara zo mu mutwe ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo ahure- ahunge uwo yariwe ufite afite ubushobozi ubwo yifuza kugura ku- kuba nka we mu yandi Niba- magambo niba ndimo kumvikanisha neza icyo nshaka kuvuga kuko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuza akazinduka akiyita akiyita umwasitoronote akiyita umuntu uguruka u- ugenda mu bigendajuba akaza akandika ibintu ku mbuga nkoranyambaga abikura hirya hino hin- ntawagire umunyomoza noneho akita n'irindi zina akandika cyangwa se akaza akaba yatuka nka minisitiri akajyamo akamwitaho rwose akamubwira uko ashaka ndetse wa wundi nawe akajya amusubiza muri rya zina n'undi yise hari nk'abantu ujya kumva ukumva ngo ngo- ngo gatuza ngo gatuza ka- ngo ngo gahanga kananiye abagugunnyi cyangwa biki ugasanga noneho haraje ara- aratukanye yise igitangaza akoze wa muntu w'intamenwa wa muntu uteye ubwoba wa muntu ushobora gukora ibyo ashaka icyo gihe rero wumva ni icyubahiro yiremeye ni ni ibyishimo bye avuze ibyo ashaka igihe abishakiye abantu barabyemeye Eh, ntibanabyemera gusa kuko nta n'ukundi banabigenza nta n'ubundi burenganzira baba bafite kubera ko kumushaka ni ukujya gucukumbura aho rero Ibyo uvuze nubwo mubibona ke- A- aho Yeah.
uvuze ngira ngo ni naho ruzingiye ku- aho kuba eh, hariho ubwo budakumirwa cyangwa se umuntu ashobora gukora uko abyumva ntihagire inkurikizi z'ako kanya cyangwa se z'igihe kirambye zibaho ni nabyo bituma umuntu ashobora kurema undi muntu utandukanye nawe yifuza uko abishaka yifuza uko abishaka U- ndetse u- udafite n'aho kuko n'ubundi buriya mu- mu- muri twebwe uko abantu bose bagiye baremwa kereka abaremerwa mu bantu babi eh, ugenda uremwa ubigishwa za kirazira na za kirazira rero murumvikana nti ahangaha ntawe uza ku- ntawe tuza ku- ntawe uza no kutumenya ndurumva mu- muri muri kamere ya muntu yumvikana nawe ubwe na ya kirazira imubuza kumubwira amagambo mu ruhame amagambo ashobora gukomeretsanya amagambo uh, aburira undi icyubahiro amagambo ashobora kuvuga ibintu byose uko biri kandi bibujijwe mu kuba byavugwa mu, mu, mu ruhame bitewe n'umuco runaka ni ukuvuga ngo rero ni ahantu bigenda bipfira ni uko umuntu i- i- i- i- kuri zirya mbuga m- usibye kwishimisha wandikaho ibyiza byakubayeho ushobora no kubikoresha mu bintu bibi ugatuka umuntu ukavuga umuntu icyo watinyaga kuvuga bya bindi abana bo biyemerera kuvuga ugasohora ufite mu mutwe bameze nk'aho abana ndetse bika- hari n'aho bigera bikabaho ko ba bandi bo bita sosiyo abishimira akababaro k'abandi abishimira no kubabaza undi muntu nabo bagira ubwo bakihisha nyine inyuma y'izo mbuga ntizigize icyo zibatwara wa mugani ntibibagiraho n'ingaruka nk'uko bikwiriye kubagiraho ingaruka ugasanga nta kintu umuntu atinya arahora ashimishijwe n'ibyo bintu bikazamura rero iyo ufite ubwo burenganzira bwo kuba wabwira umuntu ibyo wishakiye uburenganzira bwo kwiryohereza uburenganzira bwo kubona amakuru igihe ushakiye uburenganzira bwo kwandika ibintu ntagire ukubwira ngo ariko ibi wanditse ntabwo ari byo wakoze ubuhe bushakashatsi uburenganzira bwo gusohora ifoto y'undi muntu mwabwiranye nabi cyangwa mufitanye ikibazo ukaba wayikoresha mu bundi buryo uburenganzira bwo kwitirirwa ikintu utari cyo uburenganzira bwo gusohora ibintu bakabishima uburenganzira bwo kuryoherwa icyo gihe buzamura ibyo bita ikigero kinini cyo kubyara intumwa twita intumwa zisembuye zikorwa n'ubwonko zitwa dopamine ziga z'akanyamuneza twagereranya n'ibiyobyabwenge bindi ari byo nyine simbyita ibiyobyabwenge ni ibihinduramikorere isanzwe y'umutwe nk'inzoga cyangwa cyangwa se ibiyobyabwenge bibi bya bindi nka za heroine kokayine na bikoreshwa kugira ngo umuntu yibonemo ibyizere by'ako kanya biri ibyo bitari byo ariko ibyishimo by'umurengera n'ibindi byinshi ndumva nabangarukiye aho ngaho kugira ngo mbabwire ukuntu ibyo bintu bigira intege bigirira akamaro umuntu ndetse kuko buri wese iteka ryose dukora ubuzima bwacu duhora dushaka ikidutera akanyamuneza ikidutera gukundwa ikidutera kugirirwa icyizere ikidutera kubonwa neza niba waba uri umuntu usanzwe ufite ubusembwa runaka bukunda no kugucika hari abantu muzi ushobora kutamara nk'iminota itanu adakoze nk'akantu abandi bagaye noneho akihisha inyuma ya cya kintu akaba yagikoresha ndavuga za mbuga zitagira abazikontorora ariko harimo zimwe zikontororwa ndavuga nka yutube yutube iyo ushyizeho umuziki w'abandi iragucakira yo hari ikirombo cyita kigufata na fesibuke rimwe na rimwe mbona bagucakira ariko izindi kenshi na kenshi ubona hari nk'abantu batukana byose rwose byeruye bikamara n'umwaka imyaka ibiri cyangwa itatu n'itanu ugasanga nta kibazo biteye ariko izo zindi zo nabonyeho wibeshya ugashyiraho ikintu umuntu yavuga turandenganije ukabona barakugurukanya bagukuyeho mwarabibonye hari umukuru w'igihugu w'igihugu gikomeye cyane ku isi batumbagije rimwe agira ibyago urubuga rwe bararufunga ariko ni benshi binabaho ndetse banabikoresha nanone mu ushatse kuvuga uwari perezida wa amerika donald trump ngira ngo
byaramubabaje cyane bamera nka bya bindi byo mu bayehova bita ngo gutenga umuntu bakaguhamagara ngo ngwino tugutenge bakagenda yaragiye biramubabaza cyane ariko urumva ahantu yabyirikaga akandika ikintu ashaka akabwira ikintu cyose ashaka rimwe na rimwe benshi babikoresha kugira ngo bagire popularite bagire amarayike bagire n'amasondaje abanyapolitike ariko hari igihe biba birengenze za kirazira tugomba kuremera abana twabyaye tugomba guhora turemerwa mu buzima buhoraho kuko ku munsi uhoraho uko bihoraho iteka ryose tugomba guhora dushyira mu bikorwa za kirazira kugira ngo tubashe koroherana mu buzima bwo kuri ino ariko rero ibyo ngibyo urumva aho ngaho ntabwo biba byoroshye kubikuraho umuntu azinduka akagutuka mu rindi zina ntubashe kuba wamukurikira kuko amategeko ubundi niyo adufasha kubahiriza za kirazira yego reka ndumva nakererewe nari nakererewe ngerageje kuvuga byinshi mu gihe gitoya ndagenda mbijya mu mizi gahoro gahoro nta kibazo reka dusubire ku mirongo ya telefone hariyo abantu babiri hariyo marcel twagirayezu na pierre niyo duhere kuri marcel marcel ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane bwana edi rwema nitwa mutagoma
parudo jofre mutagoma n'umutumirwa ndamusuhuje arakumva
ndi i kigali mu rwanda komeza
ni ukuvuga ngo kuri posite mwanditse ngo ni iki cyakorwa kugira ngo imbuga nkoranyambaga cyangwa se imbuga ngurukanabumenyi nk'uko abarundi babyita zitazamira abantu ngira ngo ahubwo zatangiye kubamira ahubwo wenda ikibazo ni ukugira ngo zibamire bagwe mu nda yazo ngo paka kuko iyo urebye uburyo zikoreshwa njye nditangaho urugero nshobora kwemera kwigwa mu isukari kugira ngo mbone mbone amayinite yo gukoresha
kubera ko uyakeneye umuntu ashobora kubera ko uyakeneye Niba umuntu cyangwa asho- kubera ko wumva hariyo ako gatima karehareha
agatima karehariya ni ukuvuga ngo iyo ntari kuri wayaresi cyangwa se wa- wifi nkaba ndi gukoresha interineti nkoresheje amayinite yasanzwe tugura kuri emutiyene cyangwa kuri tigo iyo ndi ahantu ntarabona eh, ibyo byose ndanananuka umuntu akabibona kuko mba mpangayitse ko aha naje kwibaza ahubwo ikibazo niba ari uburwayi ntabwo mbizi kuko Bu- buhagaze kuva buhagaze natangira gato bu- buhagaze gato niba ari uburwayi kubera ko turi kumwe n'umuganga ara- arabikubwira reka tumubaze eh, eh, eh, bwana gakwaya wumvise ibya marcel ukuntu bimugendekera iyo abuze interineti ibyo wabifata nk'uburwayi
Ye- eh, nda- nabifata nk'inzira igana mu burwayi cyangwa se byabaye uburwayi burundu kubera ko niba bigeze ubwo bigira eh, ingaruka ku ku mubiri fizike ni uko eh, aba yaratangiye kugira ikintu bita depandanse cyangwa se eh, addiction kuko aho bitandukaniye dependanse na addiction mu mbabarire ni ibi- ni indimi ebyi- ni ni amagambo abiri abantu benshi bakunda kwitiranya ariko muri psikanalize na psychotherapie psychanalytique Eh, bira- biratandukanye kuko dependanse yo ni igihe umuntu bagiye kumututsa icyo kintu ugasanga agize ingaruka mbi nyinshi zo- ku mubiri harimo gutitira kurwara kunanuka ndetse no kumererwa nabi ndetse eh, ariko ibyerekeranye na addiction ni uburyo bw'umurengera bwo gufata cya kintu ahubwo ukagifata bita- bidahagarika ukagikoresha ku buryo n'ubwo uzi ko bikugiraho ingaruka ndavuga nk'inzoga kuko muzi ko inzoga zo zica utugirangingo two mu mutwe Eh, ibi ngibi byo bikaba ari u- ari ibindi bintu mu bitwinjiramo mu bintu bi- dusigaye dukenera cyane tugiraho ikintu kimeze nka dependanse ariko noneho tukanabikoresha mu buryo burengeje ubuhagije kuko noneho bugira bigira ingaruka mbi zikomeye ku ku gitotsi cyacu kandi igitotsi muzi ko uh, kigira uruhare mu kuruhura utugirangingo twiriwe dukora dukoresha ibi- burya utugirangingo two mu mutwe tunyuranye n'utugirangingo two ku mubiri ndetse n'ibindi bipande by'umubiri kuko nitwo duhora twirirwa dushyira ibintu byose ku ku, ku murongo twirirwa dukora icyo bita amaporogaramu gukora porogaramasiyo y'imikorere y- y'umubiri wa muntu noneho umuntu ugasanga utuntu twose turikora otomatikoma iyo rero twananiwe usanga harimo bimwe bitangiye gukora nabi bikora byihuta cyangwa bigabanuka bikaza gukora no kuri i- i- iritime y'umutima bikaza noneho gutera ikibazo cy'umuntu gutekereza nabi kuza kugira umunaniro kugi- ku- kugira icyo bita uko yaramutse kubi eh, kubana nabi n'abandi eh, kuza kutabasha ku- gufata mu mutwe ku- gukurikiza ibyo abandi barimo kumubwira ndetse no gukurikira akazi uko bisanzwe urumva rero aho ngaho urumva ko muri aba yatangiye kwinjira muri depandanse niba ataragera muri depandanse ubwo ngubwo mm, ubwo ataranabizi ashobora kuba yaranageze no muri etape y'icyo bita ah, addiction addiction ni ukuvuga ngo bi- neza biri ngombwa ko akenera akagira- ikigero Turamufite, turam- cy'uburengera turamufite kuri Yego.
telefone reka reka tubwire uko bimeze tw- kugira ngo bishobora no gufasha n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo atubwire uko uko bimumereye re- a- akurikije uko umaze kubisobanura Marcel wowe bimaze kugera ku rugero wumva wakabaye ubireka ariko ntibigukundire
eh, ubundi ni ukuvuga ngo nyirizina bijya gutangira Mm.
izi telefone zigezweho ngewe natangiye kuyitunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ariko hakaba hari imbuga nkoranyambaga zitabagaho icyo gihe nk'izi za watsapu zize- zije vuba noneho uko izi mbuga nkoranyambaga zigira hino tikitoke watsapu instagaramu na n'amafesibuke byatangiye bimpuza abantu nkumva ko niba ndi kumwe nawe turi kuganira nkasanga hari akantu kancitse bitangira kumva njye na telefone twihagije nta wundi nkeneye ku buryo n'iyo umuntu ampamagaye ndi kuri cata yagiye ubwiye ngo ndahuze kandi nta kimpugije nta kimpugije muri rusange Mm.
noneho haba ubwo nicaye nkumva nshaka kwigomwa kuba ndetse gukoresha telefone ariko bikanga bikanga nkayirambika isagonda imwe ubundi nkaba ndagurutse ku buryo ubwenge bwibuka aho telefone irambitse budashobora kwibuka aho nashyize ikiyiko budashobora kwibuka aho ndambitse icyuma cyo gukata eh, ikuto yo kurisha ku meza nshobora gushaka ikuto nkabura ariko ntashobora kwibagirwa aho ndambitse iki telefone ni ukuvuga ngo iyo donk iyo ntari onorayini turejuru ushobora kubona ko hari ikintu cyahungabanya umuringi n'uwo ari we wese akabibona ariko ahanini njye mba nzi ikibitera kuko iyo ndiwe narayini mba numva umunezero umubiri wose wuzuye ntihava gakeya konjurere mpita nkonja muri njye ukabona ko hari ikintu gihise gihinduka kuko eh, wenda nanyorohereje gusoma mbere nagiraga umuco wo gusoma ibinyamakuru nkanabigura ariko kuko mpita mbyisangira onorayini nkaba nagurutse nkaba nagurutse ubu nza- ntabwo nshobora no gusoma paje y'ibitabo ubu ngi- ngifashe bisanzwe iyo ntagisomera kuri telefone numva ntabyo ndimo Mm, Numva arabyumvise ntabyo ndimo, ni ni urwo rwego ngewe ndiho muri rusange Eh, bwana gakwaya ibi bintu bigeze he
Eh, aha ubwo uko mbyumva rero we yamaze ku- kugenda bimbata gahoro gahoro ndetse ubwo ubwo atangiye no kubivuga buriya ni uko amaze kubikorera icyo bita aga- ah, depistage primaire cyangwa preliminaire iyo uyu we bwite analize we bwite amaze kubona ko ari ikibazo cy'uko eh, niba bimutera ku kanyamuneza karengeje agahagije ibyo byishimo bikikora kumva amerewe neza ndetse bigatangira no kumwinjiza muri ya za faze dukunda kwita de faze mm, ziri grave muri depresiyo kuko mu bimenyetso bya depresiyo cyangwa se icyo bita deprime ni ukuvuga ngo ni ugucika cyane cya mbere ni ugucika ku bantu gucika ku byo wakundaga ukibera iyo ngiyo ukibandira n'isi yawe bwite ndetse bikanakukura mu bantu urumva ko eh, aho ngaho yatangiye kuhinjira Eh, igikurikiyeho mm, ntabwo si- sindimo gukora diagnostic ko naba nibeshye kereka twicaranye wenda nkareba n'andi madone yandi n'ikimutera kuba eh, byihuse areba eh, eh, ku- ku- kuba adashobora kumara iminota ingahe kuko hari iminota uda- bi- bisaba ko muri diagnostic cyangwa depistage bisaba ko umuntu bareba bati uyu muntu amaze iminota ingahe atarebye telefone cyangwa se atarebye interinete Eh, ibi na none bikaba byavuga biti uyu muntu iyi minota ibiri atamaze are- atareba ibi bintu ni ukuvuga ngo i- ya dopamine bisukwa mu- mu- muri sisiteme cerebral mu bwonko cyangwa mu- ni- reka mbahe urugero burya muzarebe iyo urimo kwigisha igikoko ku- ku- kuzagufasha mu buzima cyangwa abatoza imbwa cyangwa se abatoza iki ni urugero simvuga ko twese dukunda izo mbaga imbuga mpuza tuba turi nk'imbwa cyangwa se utangira gahoro gahoro imbwa igakora ikintu nk'uko ucyifuza ukayiha akantu icyo bita sisiteme de rekompanse ukayihemba wayiha akantu i- ikakarya Ika- i- ubwonko bugatangira kuvuga ngo ariko uzi ko bya bintu bifite akamaro igahita itangira gukora icyo bita mm, kurema amasinapsi mashyashya icyo bita purasitisiti ni ukuvuga ngo ni ni uburyo bwo bwo- bwo kurema i- i- i- ibi- ibi- ibindi bintu izajya yibuka gukora nk'uko shefu wabyifuza Mm.
noneho bikarangira ahubwo noneho byikora ibyo ubwabyo kuko hari ibintu twitoza noneho bikazarangira byikora kuko tuzi ko bizana akanyamuneza niyo ka akanyamuneza barekeye aho kujya bakakoha na- nk'akabombo baguhaga ugasanga noneho warabimenyereye kera Mm.
twigaga igare rikagutura hasi ukumva utasubira kongera kuryiga waguye ariko uko wamara kurimenyera urebye umunyenga riguha n'ukuntu ahantu ukomera mu mashyi bikagira noneho ugasanga kurijyaho biragutera no kuritekereza biragutera akanyamuneza n'ibindi rero niwe- ni- niho byageze ibyo ngibyo ni ibiri normal ababikoresha re- re- mu buryo bwa creative Reka duse- reka duse n'abamufasha eh, kugira ngo twihute twakire n'abandi bantu eh, twaho ngaho turahatinze kubera ko na- numvaga ko ari ikibazo abantu benshi bashobora kuba bafite ubu ubu noneho mu- kuriya uko wumvise ameze ni iki yakora kugira ngo kuko mu byu- mu by'ukuri urumva ko a- arasa nk'aho atifuza yatangiye kubona ko ari ikibazo ari- arifuza kukigobotora yakora iki kugira ngo abigireho ubutwari abigireho ububasha abikore mu gihe yumva agomba kubikora bye kuba ari byo bimukoresha
Eh, sindamenya niba eh, u- m- u- wamu- mwamubaza niba abasha guhu- kuruhuka amasaha angana iki Marcel, aryamye niba adakenera arakumva.
gukonserita, eh, atabasha Kuruhuka gukenera rero.
gukonserita iki. Mm, muranyumva neza komeza masera ndabumva.
Eh, kuruhuka eh, ibijyanye no kuruhuka mvuze ko ndo- bo, sinzi kuruhuka uko nabivuga ariko iyo bigeze wenda mu masaha ine z'ijoro kuko ubu nijye simfunga konegisiyo ya telefone yanjye ariko niyo nicaye Mm.
nkumva mesaje iraje mpita nyireba ubwo kwicura nshobora gusinzira saa yine n'igice na mirongo itanu nkaba ndiciye donko mesaje igisona numva hari ubutumwa bugufi buje haba kuri ntuza mfa kumva meseji ije mpita ndeba iyo ari yo kandi nkayisoma nkanayisubiza
Ya, aho rero nu- urumva nyine ni ibibazo kuko ubundi mu byo nari kuza kuvuga mm, harimo kuza kuvuga ko eh, ko hari ibyakwirindwa haba ku bana no ku babyeyi no ku- ndetse no ku muryango w'abantu muri rusange hari ikintu gikomeye cyane cyitwa kuruhuka mbere yo kuruhuka ukirinda kureba kuri izo mbere yo kuryama ukarinda kureba kuri izo nko- mbuga nkoranyambaga eh, byaba nka- nki- mbe- isaha mbere kuko ibituzanira imbuga nkoranyambaga hafi ya byose ni ukuvuga ngo haba smartphone cyangwa se ekara na- na- n'amavidewo n'amateleviziyo kuko ntabwo nazo zahindutse imbuga nkoranyambaga zizana ibyishimo n'akanyamuneza bijyanye n'izo nyine za eh, izo za rezo sosiyo network ntuza social media noneho byose ukaba wabyirinda kuko icya mbere duhereye ku by'umubiri harimo uh, um, umubiri uba ukeneye kuruhuka byu- byimbitse ariko ntushobora gupfa kuruhuka warebye kuri zirya ekara ekara nyinshi zisigaye zikorwa hariho akantu kitwa ka- gatangira twa tu u- u- um, imuri z'ubururu izo muri z'ubururu zigabanya icyo bita u- u- umusemburo ugira uruhare rukomeye mu ku- mu gusohora icyo bita melatonine ituma abantu basinzira Eh, za ekara nyinshi rero abantu benshi zi- bazirebaho icyo gihe umuntu ugasanga asinzira cya gitotsi kidafasha kuruhuka biruhura ndetse bigorora bifasha twatugira ingingo kuruhuka ibindi ni ukurara iyo netiwaka ukayi- ukigomwa rwose ukagenda uyivaho gahoro gahoro ukareba ukuntu wongera kugaruka mu isi itari isi yo mu kirere iyo mu isi utabanamo n'abantu ahubwo isi y'abantu uhangana n'abandi uwaforontana n'abandi ndumva ibindi turagenda tubivuga gahoro gahoro urakoze cyane dr gakwaya Ah, marcel reka tugushimire cyane kandi komera ugerageze gukurikiza izo nama kugira ngo ubashe kugira ububasha kuri eh, telefoni yawe no kuyikoresha mu gihe uyishakiye atariyo igukoresha umunsi mwiza
murakoze namwe ibihe byiza ku murongo wa telefone teofile mugabo ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika teofile uranyumva teofile aragiye reka dusubire rero urabyumvise bwana gakwaya ko ibintu by'imbuga nkoranyambaga ntabwo ah, ari ibintu bya hafi aha ndatekereza ko mu by'ukuri abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icya marcel ariko batasobanukirwa ko icyo kibazo bagifite batari batarasuzuma ngo barebe babone ko icyo kibazo bagifite
nibyo cyane kuko nanjye babwira nshobora ku ubu hari igihe nigeze kugeraho mbona ko bimaze kugenda bimfata kontorore bigiye kugenda bintwara umutwe wanjye utagifite eh, ubushobozi bwo kubaho ngo ngire akanya ka ko- burya kugira ngo ufate mu mutwe ugire icyo uparanifiya mu buzima ugire icyo ukora mu buzima cyangwa se ugira icyo winjiza mu mutwe kindi bisaba ko uba uri konsantere iyo rero buri munota uba ufite akantu kakwibutsa kagucana agatara mu mutwe ngo hari iki kimeze gutya uzarebe nk'iyo utetse mm, abenshi mm, murabizi iyo utetse uzi ko ikintu gishobora gushirira hari akantu kaba kakubwira ngo ariko reba tunga cyangwa se kugenda uvuga utereka ndebe umuryango wanjye ko udakinze aho rero nanjye nigeze kuhagera nyuma nibwo natangiye kuvuga ntangiye gutakaza kontorore ku gice cya mirongo itanu ku ijana cy'ibi ngibi hari benshi rero batazi ko ibyo ngibyo babigira uti bigenda gute hariho u- mm, abo- abakurikira izo nkuru kandi abakora utwo dukuru bashyiramo n'utubara twa tundi duhora duteka ryose tubyininsha tu- turyoshya tunakurura ndetse byibura n'abo bashyize ndetse n'ayo makuru bashyizeho akaba ari- afite ni- n'amatitire mm, ndavuga ngo uh, titire sinzi ko umuntu yayita mu kinyarwanda n'udushushanyo tuziherekeje rimwe na rimwe dushyeshya duherekeje n'uturingosho twinshi cyane ku buryo kamwe gakurikira kandi ugasanga ikintu byishe cyane gikunda no kubaho muri diagnostique y- y- y'indwara zo mu mutwe Nu- nu- nu- cyangwa mu mu cyo bita eh, trouble ni uko utakaza i- nosiyo y'igihe umuntu agatakaza nosiyo y'igihe ugasanga umuntu aravuga nti ntarangiza umuntu waraganira akimerera gutyo nta- ntazi uko aza kurangiza noneho nawe kureba kuri cya kindi ugasanga wataye- wataye igihe ibyo wari uriho byagutakaje focus ntukikonsantiye kandi ibyo urimo kwiga ibyo urimo gusoma ni byinshi bitandukanye binyuranye bidashobora kuza kubona uko byiza kwinjira mu muri mu mu bubiko bwacu bwo mu mutwe rero hari n'abandi batagira icyo bandika bakunda kwisomera gusa abo bita ubwo abo ngabo ni abo bita za intansifu abandi banabyuka nijoro cyane cyane bikunda kuba ku ba ku batineja b'abadoresan babyuka nijoro baba nk'ingimbi babyuka nijoro bakajya kureba ibyanditse uwarayitsinze ibyo yakoze ugasanga byamushyize no ku mu mikorere y'umurengera yo kugira ngo ahore ashaka ikizatuma barayikinga nibwo aza no kwimuka akavuga ati ubwo batakirayikinga reka ntukane wenda biri buze kuwugira ndibwira ko muza bagira akanisebya rwose kugira ngo bagere
bagira icyo babivugaho turabigarukaho mu kanya aho ngaho reka tubanze twakire inosa tuyizere ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he inosa
ndi mu burundi ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo ariko ndetse n'akabazo gatoya nkomeza
ku kintu cyerekeye nuvuga nti ikoranabuhanga rya kino gihe byarazanye akamaro katari gake akamaro karagaragara n'aho abahinga benshi bakunda nuvuga nti kwerekana ingaruka mbi iryo koranabuhanga zitandukanye ariko usanga bidafashe kumbure kumvo z'uko iryo koranabuhanga bariko rirakora riko riratera imbere rituma ibintu byinshi nk'ubusuma buragabanuka ndetse naho usanga ari hari ubundi busuma buba bwiyongeye mugabo hari ubusuma busa n'ubw'abantu dufata n'ubuvuga nko mu nzego za leta bikamamanga y'igihugu byose rero bitari ikoranabuhanga riba rihari byose n'ibigenze nabi nta makabazo nari mfite nashaka kumubaza yavuze byinshi yuko hari abantu bashobora kuba barahamuka n'ibindi ariko araraba neza igihe telefone umuntu yoba ayikoresha nk'iyo icyo kindi kintu cyose iyo cy'ikoranabuhanga ikunze umwanya iyo ayikoresha niko kabazo nari mfite nashaka kumubaza yuko uwo mwanya waba uhari igihe bifata niba ari imyaka mirongo ibiri cyangwa cumi n'itanu bakoze sinzi niba akumvise neza kuko njye simbashije kukumva
nanjye simwumvise sinumvise ikibazo abajije rwose sa nk'uwongera wigore usubiremo icyo kibazo inosa
ndamajije ikibazo nk'umuhinga kuri iki cyerekeye kugira nuvuga irihahamuka mu mutwe iryo hahamuka mu mutwe avuze sinzi ko biba afite nubwo igihe ntabwo yavuze ihahamuka yavuze yavuze nko kuba ububata cyangwa se gusa n'utegekwa
nubwo yuko hari igihe umuntu yakumbura igihe bishobora guhera bikamuvamo n'igihe iyo telefone yakumbura agakironsa sinzi icyo gihe cyaba ari cyo
ngira ngo aravuga ati ni ryari umuntu ashobora kuvuga ko yinjiye muri ubwo bubata ni igihe ki umuntu ashobora kuvuga ati yewe byarancikanye
yego
ntabwo muri ubwo bubata muri iyo depandansi cyangwa biza kugera no muri adikishoni ni icyaha gihe udashobora kumara iminota irenga itanu utarebye hatagize ikintu kigusukuma iteka ryose ngo urebe amakuru urebe televiziyo cyangwa se urebe cya gihe ucika mu bandi bantu kubera ko hari ikiganiro cyangwa se hari iki cya gihe ureka gukora ibindi bijyanye n'iby'ibanze bisanzwe bibaho mu buzima wiyuhagira kugira gute ukazindukira kuri bya bindi byose bizana amakuru y'umurengera cyangwa nawe ushyiraho bya bindi hahandi uzinduka ugiye kubwira umuntu nabi ukibagirwa icyo wari ugiye ugiye gukora bya bindi bikubuza gukora imirimo yawe ihoraho ya buri munsi kubera ko watangiye kwinjira aho ngaho umuntu akwandikira ugatangira kugira kureba izo mbuga nkoranyambaga ziza nyine haba kuri telefone kuri laputopu cyangwa se no kuri televizore ndibwira ko ni ibintu ni byinshi cyane ni byinshi cyane kuko hari n'ibindi byitwa kutaryama kutabasha kuryama ngo usinzire amasaha arenga isaha irenze imwe kandi wari unaniwe cyane ugakanguka ugiye kongera kujya kureba ni twinshi bya bindi unayijyana no muri no mu kazu k'ubwiherero kugira ngo wa muntu ukomeze umukurikire ugomba gukurikira ni ukuvuga ngo ababikora ntabwo babikorana umutima mubi hari uwo babikora bagira ngo biremere uwo uzakundwa uwo atabaye we yifuzaga kuba we ariko bikanga wowe ukaza nawe kubyitaho ukabisoma harimo n'abantu rero bisubiriza ibibazo nk'uko nguko noneho ugasanga byagiye bimutwara gahoro gahoro gahoro gahoro byahindutse kimwe mu biryo akenera agapimo gatoya kugira ngo abashe gukanguka abashe kugira ibyizere abashe kugira icyizere cye bwite ndetse no kwizera ibyo agiye gukora
inosa urasobanukiwe Eh, urakoze cyane rero ugire umunsi mwiza aho mu burundi
yego namwe muri ibihe byiza ngaho
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turareba ingaruka eh, z'imbuga nkoranyambaga na interineti ku bijyanye n'imyifatire ni- n'imyitwarire ku bantu umutumirwa ni muganga albert gakwaya turavugana ari i bruxelles mu bubirigi twarimo rero tuvuga ku bijyanye nanone n'imyifatire hari ikintu umwe mu bantu twavuganye witwa serere yavuze cyo kuba umuntu yagira atya akabona hari nk'ikibazo wenda nk'inyamaswa iteye umuntu cyangwa se umuntu barimo baramukubita aho kugira ngo atabare akagira atya agafotora kugira ngo ahite ashyira ku mbuga nkoranyambaga ibyo ngibyo byo bisobanurwa bite mu buganga mu, mu buryo bw'imivurire ibyo byo mubisobanura mute
Eh, mm, ntiriwe njya mu magambo arambuye cyane a- a- asobanura ku cyerekeranye eh, eh, n'imihindukire y'imikorere ya muntu ni ukuvuga ngo guhindura umuco uwundi wakagombye kuba u- ugenda agana abandi kuko hari icyo bita kugenda ugana abandi ubafasha cyangwa se uhangana na situwasiyo murimo mu buzima icyo gihe wowe ugashaka kugaragaza isura yawe no kuba wabaye ahabereye iyo mahano atazigera kuba ahandi henshi ni ukuvuga ngo uba watangiye guhindura imikorere isanzwe yo gutekereza k'umuntu uba mu bantu waratangiye kwinjira muri ya si i- i- yaremwe iyo bita twisi itari iyo mu bantu icyo bita reyalite virituweri ni ukuvuga ngo nabo abahariya urakora ku buryo ubaha- ubahagarariye ariko ntibi- ntuhabahagararire gusa ukabahagararira nka ka kayirima nako kari ku butaka nde- n- ariko kari muri ba bantu ni ukuvuga ngo uba waratangiye gutakaza nosiyo z'ahantu u- za dimansiyo z'igihe urimo noneho ukibagirwa ko nawe uriya muntu wakagombye kumufasha ahubwo uga- ukihutira kugaragaza isura yawe iri ahantu eh, heza ni ukuvuga ngo i- iyo undi muntu muzima nta muntu muzima ubundi ku isi wakagombye wa- waremewe kuzigera aho atabasha gutabara atagira ubutabazi muri we uta- ari- ariko i- i- iyi si ya none isigaye idukura muri us- mubona abantu bitwa abo bita muri japo muri japani bitwa mm, eh, i- ikikomori ikikomori ni abantu baba baretse guhura n'abandi bantu kubera ko i- i- bibera muri ya si virituwere bibera muri ya si virituwariyariti realiti baka- baka- bakabona ibintu byose bakajya guhaha nta muntu asuhuza agatangira no gutinya abantu bagatangira no kugira ntuza Na- ndetse no muri kovide natwe byatubayeho abenshi ugasanga umuntu ntacyumva akeneye abandi bantu kuko hari ibi- ibihagije ibyinshi abibona kuri ya mudasobwa ibyinshi abibona kuri i- ugasanga avuye muri ba bantu ni ukuvuga ngo yibera mu yindi si ndetse bi- binagusesha binaku bisa cyane bisa cyane n'umuntu wagize icyo bita agahinda gakabije agahinda gasaza icyo bita eh, twita depresiyo ndetse ko numva agiye biba bidahagije kubyita agahinda gasaza kuko umuntu uwo muntu acika mu bantu akibera mu isi ye agasanga yirira nk'u- nk'ibintu bye bwite ugasanga nta muntu yumva agishaka ugasanga ariryamira akaruhuka akabyuka abandi bagize rero ibyo bintu ni ni uko nguko n'ubundi nabyo- nabyo bigenda byirema ku buryo uva mu bantu bo muri ino si ugatangira kwiyerekanira ibyo ngibyo bizamura gratification ya sura yawe bi- bi- biha icyubahiro n'akanyamuneza ya sura yawe kuba werekanye bya bindi kandi ntunagire n'ipfunwe ry'uko n'isoni ry'uko wa muntu ashobora kuba yahatereye ubuzima cyangwa yashoboraga no gupfa kuko ubundi rya iba ari trauma kuko muri trauma ubu- ubu nibwo noneho ngiye kuvuga ihungabana muri trauma ni hahandi umuntu aba yegereye urupfu ubona ko rugiye kwica undi muntu cyangwa wowe aho rero kuba ubona ibyo ngibyo ni ukuvuga ko biba byarishimye imirebere yawe y'abandi bantu ku isi yishe icyo bita lesanse de perception yica ibyo bita teretoma guterete formation no kuguhuza n'ubutaka uriho Mm.
kuko hari igihe uba wibereye mu butaka bwo mu kirere bwo mu ndoto ndetse uh, aribwo twe twita realite virituwe ndetse n'ubundi butaka bu- buri nyabwo ukasa nkaho ugenda nk'umuntu witwaga narisise wagendaga yikundiye akasura keza ariko agenda yireba mu mazi agera aho araruhama sinzi ibyo ngibyo niba mubizi muri za mitoloji umuntu witwaga narisisi ukunda kuva abantu bita narisisike babandi bagira gutya icyo gihe umuntu yibereye mu yesi imubuza kuba mu isi nyayo nyayo yo hanze kugeza igihe bimubuza no kureba ibyo bimutereje ibibazo reka nyemerera twakire daniel mukwaje ikaze mu kiganiro muri isanga
turabaramukije turamukize n'umutumire arakumva uherereye he daniel
yemerereye ku mugabane w'uburayi muri finland
ye ni igitekerezo ni ikibazo
bo ni igitekerezo ni inyunganizi hanyuma kandi nkabaza n'akabazo kumbure hari icyo nshaka kuvuga ku bijyanye na nyine n'ubuhinga bwa none hanyuma kandi nongere mbaze akabazo uyu mu uyu mutumire akazina tudakibuka yitwa dr albert gakwayo
ok mpere ku nyunganizi ubuhinga ngurukanabumenyi ku busanzwe urabye muri ibihe turimo nta muntu uyobora gushima aho aho ibihe bigeze n'ukuntu budufasha urabye nko muri kahise ukuntu kugera kure twakoresha amakete cyangwa ugasanga n'umuntu aracerewe kugera iyo ajya ubu ugasanga ariko umuntu akoresha umwanya kubera ibintu by'ubuhinga ngurukanabumenyi ariko kandi rero hari ibindi bintu ntugaruka ko nko mu rwaruka rw'ubu aho usanga umwanya munini tuwushyira ku itelefone cyangwa ku mamashini nyine nk'umuntu aho kugusaba nk'amafaranga yo kurya aho gusaba umugenzi amafaranga yo kurya aho bakamusaba y'amayinite ibyo twabibonye ku muntu byabayeho kare twahoze tuvugana
hari umuntu usanga yibagira no kurya ugasanga aho kurya araba telefone ibi rero nabyo nibaza ko ari ikintu kibi kiza kiza kivanga mu ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi hariho icyo nagomba guterura nanjye cyambaye kuko ibi bintu bya bya telefone nyine hari ukuntu namara umwanya munini cyane ndi ku telefone nko mu masaha mirongo irindwi n'ane ku munsi ugasanga amaze nk'amasaha byibuze nka cumi n'atanu mfite telefone ndiko ndayiraba cyangwa narenga mbere wanashaka ubwo ni ukuvuga ko mu bindi byose wabisigiraga amasaha icyenda gusa
neza cyane kandi kabisa wumve nyine ijisho sinakura ko intoki sinakura ku telefone icyenda harimo akazi harimo kuryama harimo gufungura n'ibindi byose
niyo naba ariko ndafungura ndafungura telefone ndayifite mu ntoki ndaba ka mesaje kaje nkasoma wasanga umwanya munini ndiko ndawumara ku telefone birambangamira ariko ko ntagira uwo mbaza ndiyumvira ntangira gufata iyo nshatse kugira ngo nkure telefone telefone ndayiva impande ndahitamo kuyizimya ibi nabitangiye mu minsi yahera rero haraheze nk'amezi nk'atanu guco n'ubu ndiko ndabigenza kugira ngo nsinzire ubundi byari byarananiye urumva rero ni nk'inama ngira abandi byananiye nyine kubiheba telefone ubonye ikubangamira rwose ikubangamira uhitamo kuyizimya kuko urumva uyize hafi yawe hafi yawe haje akamesaje uteza kugasoma kezize muri siransi niba ushyira muri bibirere haje akamesaje uragasoma nk'ubwo buryo rero usanga n'ubundi wa mwanya wo gutakara hanyuma mvise akabazo nabwo akabariza umutumire rero niko navuze mpereza ko umuntu akoresha telefone neza ku munsi niba yaba yakishyuye sinacumvise kumbure nkaba nacerewe ariko yokoresha amasaha angahe ku munsi ku telefone ku buryo wizera neza yuko yakoresheje ubwenge bwiwe neza n'umwanya wiwe neza murakoze
urakoze cyane daniel ubwo arakumva reka gusubiza
daniel urakoze cyane ku byerekeranye no gukoresha telefone hariho abayikoresha nk'umurimo hariho abayigishirizaho hariho abayikoresha mu bucuruzi harimo abayikoresha mu bintu byinshi mu mirimo itandukanye abo ngabo ntawagira icyo bivugaho ikibazo gikomera kuko twabonye byiza byinshi gitangira n'ibyo navuze nirukanka cyane ko naje nakerereweho harimo byinshi byitwa kubona amakuru kongera kubona inshuti kubona amakuru menshi ku buryo bushoboka nawe gutanga yawe kwerekana ibikorwa byawe nta kintu cyiza nka byo ariko hakabaho n'ubwo n'ubwo bwiza bwabyo kuko iteka ryose iyo bitanze kuri izi mbuga nkoranyambaga twibukiranye ko harimo akantu kitwa asupe y'uko biba biri muri virituweri kandi bikagaragara kuri za mbuga nyine zinyuze kuri za telefone cyangwa se kuri za laputopu cyangwa se n'ibindi byinshi bigira amantuza y'amayekara ibyo bintu si ukuvuga ko kubikoresha kubikoresha n'aba ari ukubikonsirita ari ukubireba ahubwo kubigiraho ingorane ni cya gihe byo bigutegeka buri segonda ukaba udashaka wowe urumva ko hari aho wavuze uti iyo hari aho nabyaga mbona akamesaje ntakareba umuntu akwandikiye ubundi mu cyubahiro ni na byiza ko no kubireba ariko guhora iteka ryose ubyutswa ukangurwa uhangayitswe no kureba mesaje no kubona icyo uza gushyiraho no kubona icyo uza kuvuga no kwihisha inyuma ukaza gutukana ubu iyo wowe uri umwansi sosiyale uri umuntu ufite uburere bubi cyangwa se uri umuntu ushimishwa n'akababaro naho ubundi biremewe ko umuntu akoresha iyo telefone mu gihe cyangwa ugomba guhamagara ukavugana n'uwo ushaka ukanamusura kubera ko ubu ngubu nta bundi buryo bubaho bwo kuba wagira ariko bitari ngombwa ko ugomba neseseroma kuba wahamagara wa muntu nawe yaba watsapu cyangwa se kwandikirana wa muntu kujya kuri twa tuntu bibaye nk'indwara kujya gushaka amakuru buri gihe gusoma kujya kumva yutube kujya gukurikira amakuru y'abandi wihishe buri gihe ugahora hari abo bita za rezitirizateri intansifu hakabaho noneho n'abo bita depasifu wirera aho ngaho akaba afite konti ku rubuga runaka akabaho ariko arukurikirana afite konsekanse kandi abaho nka wa wundi utagira nka wa wundi uhora yandika wa wundi uhora atukana wa wundi uhora ashyiraho utuntu wa wundi bihora bibyutsa buri minota ibiri buri munota buri segonda agomba kureba telefone ndetse ushobora no kuba kuba atwaye nk'ikinyabiziga akajya kureba akatwara igare hari abantu batwara za yuba muzi cyangwa ugasanga arimo kugenda yandika yandikira umuntu byanamusekeje kandi ari ku igare ukajya kubona ukabona yikubise nko hasi yibagiwe ibyo yari arimo akabona yikubise nko hasi uvuga ngo aho ngaho niba byabaye bibi naho ubundi ibindi byose amasaha ushobora kumaraho uri ku kazi hari nk'abantu bakora muri mu gusubiza telefone akazisubirisha za mbuga nkoranyambaga nta kundi kuntu uwo muntu ntabwo ari ukuvuga ko ari adikitedi cyangwa se afite depandanse ni ukuvuga ko we arimo gukora akazi
twari twavuze twari twabaye nk'abavuga ku ngaruka kubera uburyo twatangiye ikiganiro n'abagiye babaza tubifataho hirya no hino ariko ndabona dusigaranye iminota irindwi gusa reka twihuta turebe zimwe wenda mu ngaruka twaba tutavuzeho bigira n'ibyakorwa kugira ngo dutangire uyu muvuduko umeze utya kuko biragaragara ko abantu bamwe bashobora kuba bafite icyo kibazo ariko batagisobanukiwe
ingaruka wenda izo twavuze izi bitotsi twabivuze ukuntu byica ibitotsi ziriya biriya bidufasha kubireba byica ibitotsi ndetse no guhangayika kugira ngo ntuza umuhangayiko bigutera umuhangayiko w'ukuntu mu minsi iri imbere uzaba umeze bikagabanya ubukana bw'ibitotsi bya nyabyo twakagombye kugira by'amasaha arindwi mu ijoro ariko bigahora bitubyutsa kugira ngo tujye kureba cyangwa se tugire cyangwa se na twa twa turumiyeri bure tuza tukavuza icyo bita gukora wa musemburo witwa melatonine ugira uruhare rwo gukora igitotsi cyimbitse ibyo ngibyo ni imwe mu ngaruka gucika kugabanuka kugabanuka k'ubukana bwo kwihangana ugakurikira ndetse no kwinjiza ubumenyi mu bwonko icyo ngicyo urumva biriya bintu byo guhora ufite tansiyo umeze gute utanasinziriye neza byose birakorakorana bikazakubuza kugira icyo bita dogere de tansiyo ihagije ndetse na konsantarasiyo noneho no kugira memoire izafata ibintu ukabigumana kuko iyo ufite amakuru menshi ahora kwinjiramo muzareba isomo burya rikozwe n'iminota mirongo itanu ry'abantu bakuru abatoya ni iminota mirongo itatu kuko atenshoni y'umwana iba ifite iminota itarenga umunani haribo abagira itanu noneho iyo umuntu mukuru ntigirenga itanu ni ukuvuga ngo iyo urimo kumubwira ntiwakagombye kurenza iminota makumyabiri n'itanu mu isomo nyaryo ubundi habaho ibyo bita ku imyitozo yo kumenyesha umuntu iyo ngiyo ntibisaba tansiyo urumva ari umuntu we yaba yarabaye wa wundi uhora ajugunywamo ikintu cy'amakuru mashyashya ibintu bishya ndetse n'ibyo nawe ashaka gutanga konsantarasiyo hari n'ibindi kugabanuka cyane kw'ingufu z'ubushakashatsi kuko urumva utabaye konsantere ushakashaka ibyo uhita ukoresha ako kanya ibintu byose bikabamera nk'ibigiye muri diziramu ya kompiyuta bigahita bisohokamo byigendera ejo wakongera ukabibona ukabona biratangaje kuko utigeze ugera aho ubibika muri ntuza gucika kuba wowe gucika kuba wowe nyawe ukumva wakagomba kwiremera undi uzajya wihishamo ukamera nk'umuntu uri muri cya burende bya biburende by'abarusira mujya mubibona ariko iyo bagikubise asohokamo yirukanka isi yo hanze ikamunanira ariko iyo ari muri cya kintu ubona ari umuntu w'igitangaza ni ukuvuga ngo rero natwe niho bituganisha wowe wiremyemo umuntu utateye ubwoba uzi ibintu byinshi kubera ko ubyiba hariya ukabisohora kubera ko ubivuga neza ukagera gute bikanagutera n'akajyamo neza ariko wagera hanze mu isi yo hanze ugasanga kakanyamuneza ntakugira sinzi icyo wari urimo wari ugiye kumbwira na nigira ngo mvuge mu minota ibiri noneho wenda tuze no kugera no ku cyakorwa kugira ngo abantu bagire bariho ukomereza ahubwo bariho ukomereza kuri icyo ngicyo kugira ngo icyo abantu bashobora gukora kugira ngo bitangire umuvuduko biriho no kuba abantu bashobora guhura n'icyo kibazo ntibamenye mu by'ukuri ko bahuye nacyo
yego icya mbere burya nta muntu ukumenya wundi uretse wowe icya mbere nta muntu ukumenya wundi uretse wowe ni ukubanza kwimenya ukavuga uti se ubundi ko nashoboraga ibi ibi kuki ngomba kubikora nihisha inyuma y'iki ukava muri bukiriya ukabanza gukora ku fesingi ikintu nyacyo ukabanza gukontora kongera gukontorora umurima wawe umurima wawe urimo kamere yawe urimo ubwonko bwawe urimo wowe ikindi gikurikiraho ni ukwiyumva ni ukwiyumva kwiyumva byimbitse ukareba ukavuga utareka ibi bintu bigatuma wongera gukontorora igihe ubwo harimo wowe wongera kwigarukaho ukongera ukifata nsharije ukikontorora ariko hagakurikiraho noneho no gutungana na cya gihe ibindi ni ukureba ukuntu habaho uburyo bushoboka bwo kumenyesha abakiri batoya abana ko kongera kubasubiza uburenganzira bwabo bwo gukina bwo gukina bari hirya y'ibyo bikoresho kuko ibyo bikoresho bibamo amakuru nta muntu uyakontorora sinzi n'abana mwajya kuri gogo ngo google ujyeho urebe wandike amakuru ukore definisiyo wenda wenda ya karidiyoroji cyangwa se yenda ya psikoroji cyangwa se wenda ya radiyo umuntu araza akabisiba akandikaho ibindi bintu iyo hatabonetse undi muntu ngo aze ngo abisibe ubisomye ako kanya yajyana amakuru apfuye ya wa wundi utarigeze avunika ajya gukora ubushakashatsi akaza akiyandikiramo we ibimuturutsemo ibyo bintu rero ni byiza ko tubimenyesha abana batoya kutabifata nk'aho ari inyandiko ntagatifu ibyanditswe muri biriya bintu ndetse ko biri ngombwa ko umuntu abasha kongera gusubira muri we ngo agire ubumenyi bw'ibanze igikurikiraho rero iyo umuntu mubona yafashwe ni ukumugabanyiriza ibimwe bimujyanamo ikindi navuga ni uko na za leta zafasha abantu gukora amakirebe bagakora amakirebe yongera guhuza abantu bagahura nk'abantu bazimije nsigaye mbibona mu bazungu muri abanyaburayi bo bagahura nk'abantu batasa telefone bari muri ibyo bintu icyo gihe batangira gufetinga noneho agatangira no kubona ubushobozi bukeya asigaye afite mu miganirire ubushobozi bukeya asigaye afite abikura mu mutwe kuko akenshi iyo ubireba kuri facebook kuri youtube kuri google kuri iki ukeka ko ubifite mu mutwe ariko ntabwo uba ubifite nk'uwabyize nk'uwabikoze kuvuga ngo rero umuntu akwiriye kwakira uko ameze naho ubundi urimo kubyandika nta hantu uzahura n'umuntu n'ubu ntacyo uzabimaza kandi ntuba muri yasi ya virituweli ikindi cyakurikiraho ni ugusaba ko ku isi hafi ya hose ahandi benshi bagira ikintu cy'amakonsede abantu bakuru biyubashye bafasha ababyeyi kurera urwaruka kurera urubyiruko wa mwana byoroshye cyane kugusuzugura wowe uri umubyeyi we ariko iyo ushobora kumbwira utari kuvuga binaniye tuzakuganiriza turi kumwe n'abandi ufitiye icyubahiro ko twese turabubaha icyo gihe bigenda byongeramo akantu ndumva icyakurikiraho ni ukugabanya
amasaha aradufashe dr albert gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu reka ngo ushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri isanga nitwongera kugukenera uzatwitaba dukomerezeho murakoze cyane ari mwebwe ahubwo kugira konfiyanse abitaba nshimire kandi namwe mwese inshuti mwakurikiye ikiganiro muri isanga aho muherereye hose nshimire na bagenzi banjye canga ubuhanga bw'ibyuma na dede n'icyubahiro wamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza